turashimiye komanda nyakumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiane ninahazwe ndi muri studio ya gatanu y'ijwi rya amerika ubutungane bw'uburundi bwasozereye igikorwa co kurekura abanyororo mu ntumbero yo kugabanya umurengera wabo mu mabohero atandukanye agize ico gihugu muri iki gikorwa rero twarashoboye kurekura abantu berekewe n'ingingo yo kurekurwa kutezurirwa n'abantu bose hamwe amajana atanu na mirongo itatu na batandatu mu mabohero yose y'igihugu uyu ni silvestre nyandwi ni umushikiranganji kizigenza wa repubulika y'uburundi inkuru yose yuzuye kwirekurwa ry'abanyororo muraza kuyumva ahandi hato muri make kandi muri ano makuru turagaruka ku vy'intumwa za irani zashitse muri arabiya saudite uno musi kwa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze turafitiye n'amakuru avugwa muri repubulika demokarasi ya kongo mwe hafi y'amaradiyo yanyu kw'idonido y'ano makuru yose duciye ku masonga n'ayandi turafitiye tutarinze turababwira amakuru yacu reka tuyahere yagezweho irya nino ku isi ibihugu vya siriya na tunisiya vyasubiye kunga imigenderanire nyuma y'ikiringo c'imyaka cumi siriya yuguruye ambasade yayo i tunis inyuma y'uko tunisiya itangaje igenwa ry'userukira ku murwa mukuru wa siriya idamas ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu fidel niyo nkuru ikinyamakuru ca leta ya siriya uno munsi kwa gatatu catangaje ko tunisiya gisubiye kunga imigenderanire na siriya inyuma y'uko gihagaritse imigenderanire yaco mu myaka cumi iheze ingingo yafashwe na perezida wa tunisiya kais sayed yo kugena ambasaderi mushasha yaciye yemezwa buno nyene leta ya siriya yaciye imusubiriza mu ndumane mu kugena uwiserukira muri tunisiya igenwa ry'abo bategetsi n'iyindi ntambwe mu karere mu ntumbero yo gusubira gutsimbataza imigenderanire na siriya igihugu casinzikajwe n'ingwano inzira yo gusubira kunga imigenderanire na siriya yafashe umuvuduko mushasha kuva habaye ikinyamugigima gikomeye cane kw'ingenekerezo rya gatandatu y'ukwezi kwa kabiri muri siriya na turikiya ni nyuma na none y'uko arabiya saudite na iran bisubiye kunga imigenderanire ubushinwa bubigizemwo uruhara siriya yari yaciwe ivomo n'amaleta y'ibihugu bitari bike vy'abarabu kubera ingingo ya perezida bashar assad yo gukandamiza bikomeye abari mu myiyerekano n'abasivile mu migumuko yavuye mu ingwano yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ivyo vyaratumye igihugu ca siriya gikurwa mu ishyirahamwe ry'ibihugu vy'abarabu tunisiya yugaye ambasade yayo i damas mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri
Fidel Niyongabo urakoze kandi ndakwisigure koko nayo ndakwise niyo nkuru utubabarire intumwa za Irani zashitse muri Arabia Saudite no musi kwa gatatu mu rugendo rwo kunagura imigenderanire n'ico gihugu yari yarahagaze mugenzi wacu Rihanna itanga ishaka abandanya ino nkuru urwo rugendo rubaye nyuma y'iminsi mike abategetsi ba Arabia Saudite nabo nyene bagize urundi nkugo ku mugwa mukuru wa Iran ni nyuma kandi y'inama ikomeye yahuje abashikiranganje b'ivyo bihugu bajejwe imigenderanire yabereye mu bushinwa ico gihe abo bashikiranganje barafashe icemezo ko bagiye kugerageza gutorera umuti uruhagarara ruri mu karere kabo nasser kanani umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire wa iran yavuze ati intumwa za iran zigiye gukora ibishoboka vyose kugira ibiro vy'ubuserukizi bwaco iriyad n'ivy'abafasha babo hamwe n'ibiro vy'ishirahamwe ry'ibihugu vy'abayisilamu ijeda vyose vyuguruwe leta ya teheran imenyesha ko umukuru w'igihugu ca iran ibrahim raisi yatumiwe kuja muri arabi saudite ruzoba rubaye urugendo rwa mbere agize muri ico gihugu kuva uwahoze ari umukuru w'igihugu muhammad katami agiye muri arabi saudite mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda leta ya arabi saudite yari yahagaritse imigenderanire na iran mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu vyari nyuma y'imyiyerekano abanyagihugu ba Iran bagize ku biro vy'ubuserukizi bwa Arabie Saoudite i Tehran kubera igandagurwa ry'umuyobozi w'ubwoko bw'abayisilamu b'abashiite Namir al-Namir muri Arabia Saoudite
Oriane itanga ishaka urakoze abategetsi ba Ukraine uno munsi kwa gatatu byamirije Urusiya inyuma y'uko amasanamu ya video yashizwe ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umuntu afise inyambaro ya gisirikare ariko aca umutwe yambaye impuzu ziriko ikimenyetso kigaragaza ko ari c'abasirikare ba Ukraine ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Nyongabo
amatorokanzo y'amakuru atandukanye ntiyashoboye kwemeza buno nyene niba ayo masanamu ya video ari ay'ukuri perezida wa ukraine volodymyr zelensky mu butumwa kuri video yatangaje ko hari ikintu ata muntu n'umwe mu makungu ashobora kwihoza kugene abo yise inyamaswa bica atakinya bafise zelensky yavuze ko amasanamu ya video yerekana igandagurwa ry'umunya ukraine yagizwe imbohe agaca acibwa umutwe yatangaje ko amakungu ategerezwa kugira icyo akoze umuvugizi wa leta y'uburusiya dmitri peskov yabwiye abamenyesha makuru no musi wa gatatu ko ayo masanamu ateye agahinda kandi ko akwiye gusuzumwa kugira bimenyekane ko ari ay'ukuri umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa ukraine dmitro kuleba yasubiye kunebagura yivuye inyuma kuba uburusiya aribwo buyoboye muri iki gihe urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi yavuze ko uburusiya butegerezwa gutuzwa muri ukraine no mu ishyirahamwe onu bukongera bukishura ku vyaha buriko burakora muri ukraine mu ijambo yashikirije mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri perezida wa ukraine volodimir zelenski yarasavye abanya ukraine n'ibihugu bicuditse kudacika inkokora muri iki gihe gihambaye c'intambara yavuze ko kubera izo mvo zose iki atari igihe co kuryama umukondora zose
dushimire bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Oriana itanga ishaka kuri amakuru baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi ku ijwi rya Amerika yandi mushobora kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com turi kandi kuri voa radio yacu kuri facebook uh, mu kanya na makuru yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu tuyatangurane na mugenzi wacu vedaste nyongabo mugenzi wacu vedaste atubwire vedaste ngabo atubwira ikibazo cy'umuyaga nkuba muri repubulika ya demokarasi ya kongo ugeze muri amwe mu masantere ya teritwari ya fizi ndetse no mu biturage byayo usanga hari abaturage bakoresha umuriro w'imirasire y'izuba abandi nabo bakoresha umuriro wa gurupe mu mirimo yabo ya buri munsi ibi biterwa n'uko batagira amashanyarazi bwana kitandaro santos uyobora imwe mu miryango itegamiye kuri leta atanga urugero rwo mu mujyi wa baraka aho usanga ba nyiri mahoteli utubari ndetse na za resitora na salo bakoresha za gurupe uyu muyobozi asobanura ko uyu muriro wa gurupe uboneka hagati ya saa mbiri za mu gitondo kugeza saa yine za nijoro abawukoresha bishyura amafaranga y'amakongomani ari hagati y'ibihumbi bitatu kugeza ku bihumbi icumi ku munsi ni ukuvuga amadolari ari hagati y'abiri n'atanu mariko nkunda abantu ni umuturage utuye irundu avuga yuko akora urugendo rw'isaha n'amaguru kugira ngo agere muri santere y'amadegu aho azajya gushakira umuriro wo gusharija telefone ndetse no kwiyogoshesha abantu barara mu mwijima abantu bakorera mu mwijima n'ibikoresho tuba dufite byose nta buryo twashobora kubona umuriro bitworoheye hari abakora ingendo kuza kuwuhaha kure bene uyu nawo udashitse hari abantu bakoresha udusora tudashitse ndetse mugabo tuka rimwe na rimwe ugasanga n'ibikoresho birangiritse by'uguze bigasha bikagira bite ni ikibazo kigoye cyane kandi kidukomereye cyo kubura uwo muriro n'amashanyarazi habonetse kabisa abantu baba bagira neza bo baba bafite umutima mwiza wo kutugoboka kugira ngo badufashe icyo kintu baba batugiriye neza cyane iki kibazo cyo kutagira umuriro kivugwa muri iyi teritwari ya fizi ari nayo inkambi ya rusenda iherereyemo gihangayikishije impunzi z'abarundi kuko umuriro w'imirasire y'izuba bari basanganwe ku ivuriro ryo mu nkamba utagikora guhera saa moya ugiye kwivuza kuko ari igihe umwana ajya nka mu ijoro guhera saa moya saa tatu saa yine ugenda ku bitaro usikira mu kizime nta matara ariho sinzi impamvu rero ko ata matara ariho urwaje umwana mu bitaro udafite agatelefone ngo ujye uramurikisha cyangwa agatoroshi birakugora cyane kuba urwaje umwana turasaba hasere kuko yemeye kutuzanira ibitaro tube n'amatara kuko tujya turavuza abana ahantu habona n'abakuze ahantu habona kuko umwana arimo serumu ahantu hatabona ni ikibazo kigoye rwose kubera abantu benshi barabirukana kabisa baje mu ijoro atatoroshi ugasanga umuntu araje kwivuza atatoroshi atabyo yari azi aca usanga baramwirukanye rero mu gihe umuntu aba arembye ubuzima bwiwe burasinzikara basanga uwo mwanya urwajije umurwayi bisaba ko arinda kujya kurondera itoroshi baca usanga umurwayi arasinzikaye cyane iranzi olivier aserukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda ashimangira ko iki kibazo cy'umuriro kiri kuri iri vuriro ryakira abarwayi barenga mirongo itanu ku munsi ari ingorabahizi ku mpunzi donc reka tuvuge yuko ku bitaro ko atamyaga nk'ubu hari kuko bahageze mu ijoro usanga umuntu aje kwivuza ari wenyine izaniye itoroshi cyangwa telefone aho rero tukavuga nk'abagisanga bafise abana bagwarije mu bitaro hirya ni mu bitaro by'abana canke abagwarije gusa mu bitaro usanga afise ikibazo nk'iyo habonetse nka serume ashobora guhera mu ijoro ntubimenye igataba kuvidura cyangwa ugasanga umwana ari aritumye kugira ngo babashe kumutegura bigafata umwanya kuko ntihabona ni mu mwijima umuyobozi wa teritwari ya fizi sami kalonji avugana n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone kuri uyu wa gatatu yavuze yuko muri gahunda y'iterambere ry'ibanze rya teritwari ijana na mirongo ine na zitanu guverinoma ya kongo igamije kuzamura imibereho y'abaturage bo mu cyaro muri teritwari ya fizi hazubakwa ingomero zitatu zitanga umuriro w'amashanyarazi vedaste ngabo ijwi rya amerika uvira
vedaste ngabo tugukengurukire tuve ngaho uvira tuja mu burundi ahavuga agahombo kanini ku barimyi b'igiterwa c'ibiharage n'igitoki bo mu ntara za rumonge na gitega ni nyuma yaho hari indwara yateye ivyo biterwa inkuru ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi tuyisomerwa na mugenzi wacu tiarive ndayishimiye
imibare itangazwa na woni igaragaza ko umwana w'umukobwa umwe mu bakobwa icumi muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara asiba ishuri bakunzi b'ijwi rya amerika mudutunge mutuburane murumva ko mu buhinga bw'ivyuma bitariko biratugendekera uko tuvyifuza turasaba imbabazi uh, si twebwe biriko birava ko ni ikibazo dufise co mu buhinga bw'ivyuma inkuru ya Thierry twari tubemereye batubwiye ko bidakunda kwiboneka ariko reka mugenzi wacu hejuru ni mukankusi abanza tushikirize ikiganiro bungabunga ubuzima hanyuma n'ivyakunda turagaruka kuri iyo nkuru ya Thierry ndayishimiye twari tubemereye igaruka ku kibazo c'igiterwa c'ibitoke cafashe ngaho mu gihugu c'u Burundi ejo ni mukankusi uh, ikiganiro bungabunga
imibare itangazwa na woni igaragaza ko umwana w'umukobwa umwe mu bakobwa icumi muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara asiba ishuri mu gihe ari mu mihango izi nshuro zishobora kwiyongera kugera kuri makumyabiri ku ijana mu gihe cy'umwaka w'amashuri hejuru y'ibyo inzobere mu by'ubuzima zivuga ko ikibazo cy'izamuka ry'ibiciro na n'ubu gikomeje ku isi cyatumye n'ibiciro by'ibikoresho by'isuku benshi bazi nka kotegisi zihenda mu bihugu byinshi bya afurika byatumye n'abana b'abakobwa benshi bava mu ishuri cyangwa bagakoresha ibikoresho bidasukuye bishobora kubatera indwara ndetse n'ubugumba umwarimu wo muri ghana harimo gufasha gukemura iki kibazo cy'abana b'abakobwa basiba ishuri binyuze mu kubaha kotegisi zikoreshwa inshuro zirenze imwe hamudija abduratifu yavuze ko yatangiye uwo mushinga nyuma yo gutahura ko benshi mu banyeshuri b'abakobwa bifata ntibajye ku ishuri aho yigisha kubera ubukene mu gihe cy'imihango
muri afari muri leta ya ashanti muri ghana umwarimu yavumbuye igisubizo ku kibazo rusange ariko kidakunze kuganirwaho amudiya abduratifu umwarimu ku ishuri rifite abana magana abiri yatahuye ikibazo abanyeshuri be b'abakobwa bahoraga basiba ishuri yaran da nike gwada musu abun yake
ubwo natangiraga kwigisha kuri iri shuri mu mujyi wa afari natahuye ko abanyeshuri b'abakobwa benshi batajya baza ku ishuri iyo bari mu mihango kubera ubukene bwo mu mihango
ubukene bwo mu mihango awuduratifu avuga nibwo butuma abangavu basiba ishuri mu gihe bari mu mihango ngarukakwezi abuduratifu yashinze ikigo ekomi afurika gikora kotegisi zikoreshwa inshuro irenze imwe kugira ngo abone izo guha abanyeshuri be nta kiguzi avuga ko byari ingenzi kuko izo kotegisi zoroshye kuzisukura kandi zitangiza ibidukikije
turimo gukoresha ibikoresho biramba mu gukora izi kotegisi nta bwoko na bumwe bw'ikinyabutabire twongeramo ibikoresho dukoresha bigwanya mikorobe izi kotegisi zikoreshwa kenshi uyikoresha abasha kuyifura akanayanika nyuma yo kuyikoresha irahendutse ni nziza kandi ntiyangiza ibidukikije uyu munyeshuri avuga ko kotegisi zitangwa ku buntu zagize uruhare mu myigire
ngiye kumva nishimiye kujya ku ishuri kandi nayikunze cyane raporo ya loni yo mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri igereranya ko umukobwa umwe mu bakobwa icumi muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara asiba ishuri mu gihe cy'imihango cyangwa amaherezo akaba yarivamo burundu
muganga asimawo muzawu mohamed ni inzobere mu kuvura indwara z'abagore habuja muri nigeria arasobanura byinshi ku kamaro ko kubona kotegisi zitarimo ibinyabutabire ku bana b'abakobwa
chemicals in whatever form are harmful to the body. So the the intimate part of a woman absorbs a lot.
ibinyabitabire uko byaba bimeze kose byangiza umubiri rero igihe cy'imyanya y'imbere y'umugore gikurura byinshi ibinyabutabire ku ruhu ni bibi bigateza ingaruka z'igihe kirekire ndetse n'iz'igihe gito ku bagore rero buri mugore agomba kwimenya we ubwe ese imihango yawe izingana iki ntiza ari myinshi niba iza ari myinshi cyane ugomba kumenya ko hari kotegisi ziza ari ntoya hakaba n'iziza ari nini niba uzi ngo imihango yawe iza ari myinshi aho ushobora kubyuka rimwe mu ijoro ugahindura kotegisi nka saa yine z'ijoro ugomba kuba wiyuhagiye hanyuma nka nyuma wenda y'amasaha ane cyangwa atanu ukayihindura aho ni mu gihe imihango yawe iza ari myinshi igihe ubyutse nka saa kumi n'ebyiri cyangwa saa moya za mu gitondo nabwo ukiyuhagira hanyuma ukongera guhindura kotegisi rero navuga ngo wakoresha izibasha gufata imihango myinshi kandi ukazajya uzihindura kenshi amaraso icyuya bivanze n'indi myanda umubiri usohora kubera ko icyo ni igice cy'umubiri kitari ahagaragara kuyambara igihe kirekire bishobora guteza izindi ngaruka washobora kwirinda nibyo koresha ishobora gufata imyanda myinshi ariko ntukajye uhinduranya amoko buri masaha kuva kuri ane kugera kuri atanu hindura wambare indi kotegisi gutyo gutyo amaraso icyuya n'indi myanda isohoka mu mubiri mu gihe byose byivanze bihinduka indiri y'aho za bagiteri zororokera
umudepite w'umunyakenyakazi wasabwe gusohoka mu cyumba cy'inteko nyuma yaho yinjiye imyenda ye iriho ikizinga cy'amaraso y'imihango arasobanura ibyo gukozwa isoni biturutse ku mihango isohorwa rye ryabaye imbarutso y'ikiganiro mpaka cyerekeranye n'ihezwa rifatiye ku mihango muri kenya no mu bindi bihugu bya afurika mu kwezi kwa kabiri senateri gloria oruoba wo muri kenya yinjiye mu cyumba cy'inteko afite ikizinga cy'amaraso y'imihango ku ipantaro ya kositimu yera yari yambaye kubera ko yatunguwe n'igihe cye cy'imihango bagenzi be muri sena ikibazo bagifashe nk'umuziririzo kandi ko kiri bwite
ndashaka kumenya impamvu turimo kuvuga kuri iyi ngingo itari no muri gahunda y'ibigomba gusuzumwa ni ukubera ko abasenateri atari abagore bajya mu mihango ndashaka kubimenya kubera ko ahari sinakabaye ndi muri iyi nzu kubera ko njya mu mihango gana muyobozi w'inteko kandi ubwo nari mu nzira nza hano mu by'ukuri nibwo natunguwe nanduza umwenda rero aka kato gafatiye ku mihango nyakubahwa muyobozi w'inteko aka kato niko karimo gutuma abakobwa bacu biyica iki kibazo cyabaye mu kwezi gushize cyabyukije impaka zikomeye muri kenya ku byerekeranye no gukoza isoni bifatiye ku mihango abagore bahura nabyo ndetse n'ikibazo cy'ibura ry'impapuro z'isuku yo mu mihango ku banyeshuri b'abakobwa kimwe n'ahandi mu bihugu byinshi bya afurika mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press uyu musenateri yemeye ko ibyabaye byamuteye kwibanda ku itegurwa ry'umushinga w'itegeko risaba leta ya kenya gutanga buri mwaka ibikoresho by'isuku yo mu mihango ku bakobwa bose biga ndetse n'abagore bafunzwe
ubuvugizi bugomba gukomeza kubwo kugira ngo abagize inteko ishinga amategeko bumve ko ikibazo gikeneye gushyirirwaho itegeko byihutirwa hagomba ubuvugizi kandi abantu bagomba kubanza kubihagurukira
nishimiye cyane uburyo yabigenje rero ndashaka rwose gushishikariza n'abandi bagore guhaguruka bagafasha kwiga gahunda irenga igihugu cya kenya ikagera hose mu isi ubushakashatsi bwagaragaje ko imihango itera abana benshi b'abakobwa mu bihugu byinshi bya afurika gusiba ishuri bagasigara imuhira batinya ko baza kwiyanduza ku myenda y'ishuri ubushakashatsi bwakozwe na loni buvuga ko umwana w'umukobwa umwe mu bana icumi b'abanyafurika siba ishuri mu gihe ari mu mihango iba ishobora kurangira riretse burundu muri kenya mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani leta yari yongereye ingengo y'imari yo guha abanyeshuri b'abakobwa kotegisi ariko ku ngengo y'imari y'umwaka utaha ayo mafaranga yagabanyijwemo kabiri ubu madamu oroba ahamagarwa kuri telefone n'imiryango ishaka gutanga ibikoresho by'isuku yo mu mihango ku bakene iyirimo n'uruganda rwo mu bwongereza rushaka kubaka utumashini dutanga kotegisi mu bwiherero rusange mu myaka ya vuba aha muri kenya hatangiye gukorwa ibikoresho by'isuku yo mu mihango bikoreshwa inshuro irenze imwe nka kotegisi zifurwa n'udukombe duto dufata imihango tuzwi nka silicon caps ariko kandi ibura ry'amazi yo gusukura izo kotegisi zikoreshwa inshuro irenze imwe cyane cyane ku batuye mu bice by'icyaro byatumye bamwe batitabira gukoresha ubwo buryo
muri mozambique abana b'abakobwa benshi bacikirije amashuri biturutse ku gutwita imburagihe gushyingirwa ku gahato ubukene ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'irindi hohoterwa mu kurwanya izi mbogamizi ikigo cya amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga gitangaza ko kizatanga miliyoni icumi z'amadolari y'amerika mu gihe cy'imyaka itanu mu rwego rwo guteza imbere uburezi bw'ibanze ku bana b'abakobwa barenga ibihumbi magana abiri mu turere cumi na tubiri twa nampura na zambezia binyuze muri porogaramu yo guteza imbere uburezi bw'abana b'abakobwa age mu mpine icyongereza
uyu mukobwa w'umwangavu yatwise afite imyaka cumi n'itanu y'amavuko ibyo byatumye acikiriza amashuri yigaga mu mwaka wa gatandatu mu karere ka marupura ho mu ntara ya nampura muri mozambique
numvaga mfite ikimwaro cyo kujya ku ishuri ntwite hanyuma ndivamo ngo mfashe kwiyitaho mu gutwita kwanjye umwaka ushize ndetse n'uyu mwaka siniyandikishije kugira ngo mbashe kwita ku mwana wanjye w'umuhungu
gutwita imburagihe gushyingirwa ku gahato ubukene itotezwa rishingiye ku gitsina mu mashuri n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikorerwa abangavu ni imbogamizi zituma bigora abana b'abakobwa kuguma mu ishuri nk'uko bitangazwa na silivina kovane impirimbanyi y'urubyiruko
bamwe mu babyeyi bashaka ko abakobwa babo bahagarika amashuri bakajya gushyingirwa bakiri bato turabizi ko iyo umukobwa ashyingiwe akiri muto kwirinda gusama biba bitagishobotse kandi dufite n'ikibazo cy'intera ndende ibura ry'amafaranga n'uburyo bw'ingendo mu kurwanya izi nzitizi ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga usaid kirimo gutanga inkunga ingana na miliyoni icumi z'amadolari y'amerika yo guteza imbere uburezi bw'ibanze ku bana b'abakobwa barenga ibihumbi magana abiri mu turere cumi na tubiri tw'intara za nampura na zambeziya gahunda izamara imyaka itanu
uburezi bw'ibanze ni ingenzi ku iterambere rya buri muryango muri mozambique ndetse no ku isi yose uburinganire no kugira uruhare mu burezi bishobora guha abakobwa imbaraga zo kugira uruhare mu kwiteza imbere mu by'ubukungu
ni gahunda igamije kongera umubare w'abana b'abakobwa basoza icyiciro cy'uburezi bw'ibanze iyi porogaramu irahuriza hamwe umuhate wa leta wo kurwanya gucikiza amashuri mu bana b'abakobwa ikibazo kigenda gitera impungenge nk'uko bitangazwa na bwana manuel bazo minisitiri wungirije w'uburezi n'iterambere ry'abantu muri mozambique
ibipimo byo kugera ku burezi ntibyigeze biba hejuru mu bana b'abakobwa ariko harimo gukorwa ibishoboka byose ngo abana bose bagejeje ku myaka itandatu bajye mu ishuri
ishami rishya ry'ubuvuzi rirakoresha uburyo bwo kurema ahantu hashya mu buryo bw'amashusho mu gufasha abarwayi guhangana n'ububabare budakira mu kubavura umuhangayiko yewe rirafasha no mu kubyara nk'uko umunyamakuru mike o'sullivan uri i los angeles abigarukaho muri iyi nkuru ubu buryo bw'ubuvuzi buhuriza hamwe ikoranabuhanga rigezweho ubu ndetse n'ubuhanga bumaze igihe buriho bwo guhuriza hamwe intekerezo buzwi nka meditasiyo
kuri iri vuriro umugore arareba amashusho yumva n'amajwi atuje binyuze mu buryo bw'ikoranabuhanga bwa realite virtuelle gukoresha ubuhanga bwo kwiherera no guhuriza hamwe intekerezo meditation bumeze nk'ubw'abihaye imana baba budiste cyangwa se imigirire y'umwiherero wo kuzirikana ya bamwe mu bakirisitu bitanga ituze
cya gice cy'ubwonko bwawe gihora kiganira kikuvugisha kinashyira ku murongo gahunda gisa nk'ikiruhutse kikajya mu buryo bwo kuzirikana kandi rero icyo viyara irimo gukora ni uguha abantu ubu bushobozi bwo guhagarika iryo jwi ry'imbere muri bo Tom Norris yifashisha iri koranabuhanga mu guhangana n'ububabare budakira abana nabwo biha umuntu imbaraga zo kubasha kugenzura ububabare bwe kuruta guhora ujya kureba muganga kuruta guhora ku miti izi porogaramu zifasha abazikoresha gufata urugendo mu buryo bw'intekerezo nk'urugero kuguruka mu kirere kuguruka hejuru y'isumo ry'amazi cyangwa hejuru y'ikibaya cya Grand Canyon cyangwa hejuru ya pariki ya Yellowstone uburyo nk'ubu bwagaragayeho gufasha abarwayi kugenzura ububabare mu bushakashatsi bw'igeragezwa bwakorewe ku bagore mirongo ine babyara byagaragaye ko ababukoresheje ububabare bari bafite bwagabanutseho ku kigero gifatika
arakoze mugenzi wacu hejuru ni mukankusi mu kiganiro bungabunga ubuzima ya nkuru na nabiyemereye igaruka agahombo kanini ka barimyi b'igiterwa c'ibiharage n'igitoke bo mu ntara za rumonge na gitega inyuma yaho hari indwara yateye ivyo biterwa reka tubibaze mugenzi wacu tiarive ndayishimiye ayisoma ayikuye ku bakunzi bacu bo mu gihugu c'uburundi izo ndwara ziturutse ku dukoko zateye ibiharage n'ibitoke ziriko ziribonekeza hafi mu gihugu cose ivyo nibishikirizwa n'abajejwe gukingira ibitegwa mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi abarimyi bafise amakenga ko umwimbu utazoba mwiza ibiciro navyo kw'isoko akaba ari umurengera bakabona ko inzara izobasinzikaza mu misi iri imbere bagenzi bacu aho bagendeye mu ntara za rumonge mu bumanuko bw'igihugu na gitega hagati mu gihugu basanze ataragaseseshwa rumuri muri izo ngwara zihari umuyobozi ajeje gukingira ibitegwa mu bushikiranganje mu byo bujeje harimo uburimyi Goreti itanga ishaka aremeza ko izo ngwara zateye akavuga n'ingene ibitegwa bifatwa agasazi gata amagi hanyuma akinjira mu ntimatima y'ibiharage gaciye mu munsi y'imizi hanyuma ibiharage bikabenja bikuma ku bijanye n'indwara y'ibitoke byaragwaye cyane ubu rero tubona umengo yakomeye cyane twibutse abarimyi yuko n'umugera ingene bazowubona igitoke kirabenja imitoto igasa n'umuhondo gitenye kizana amazi y'amashira anuka hanyuma iyo naho cazanye icamwa cacu hariko umwanana kibonekana nk'icyahiye abarimyi bo muri izo ntara zibiri baganiriye na bagenzi bacu bakaba bafise ubwoba ko ibintu bigiye kunyuka kuko benshi muri bo ata mwimbu w'ibiharage biteze ku mpeshi hirya no hino muri komine ndaba aho ngarukiriza amaso ibiharage byamaze gutikira oya turiyumvira yuko tuzomererwa nabi ubu unyura abona n'utwo umuntu yari yateye yagira ati azoga udukubi nta muntu ariko arajya n'amakuba ahubwo bariko bahatera ibijumba twe nta mwimbu w'ibiharage tubona ico gitoki nico cahora cigisa abana ariko haradusumamwo umuntu afise nk'urubanza akagemuramwo nahora nimbura nk'ibitoki bigashika nk'ijana mirongo itanu ubu n'ibitoki mirongo ibiri ntavyo ndonka ikibazo ntikiri gusa ku bafungura ibitoke kiri no ku badandaza inzoga iva mu bitoke n'abayihereza kuko babona ko iyo nzoga iboneka nabi nabi bitewe n'uko ibitoke ibitoke biriko birahona twebwe twaragize ingaruka mbi akagwa k'ikirundi twamye tugafata kare ku beyi iri hasi cane kubera kw'ijana ijana n'itanu kuduga amajana abiri gwazimvye ariko uno munsi urabona ko rugeze ku mafaranga amajana umunani amajana indwi hari aho hahera n'ukwezi atarwagwa rubonetse kubera iyi ndwara y'ibitoke ivy'ibisahira vyo vyo barahevye amatongo menshi aragaragara ubu abarimyi basaba ubushikiranganji bw'uburimyi kubaronsa umuti wica utwo dukoko dutera ibiharage ku bitoke naho basaba kuronswa imivyaro irinda iyo ngwara kuri ivyo vy'ibiharage twosaba ubushikiranganji ko bwodufasha hanyuma tukaraba ko tworonka umuti wo gukingira ibisigaye bakaraba nuko bokorora nk'ibiciro kugira ngo umuntu asume ntitukigira naho dusumiye twosaba yuko by'ukuri ubushakashatsi
nuko uh... inkuru ntidushoboye kwiheza kubera umwanya utubanye muto turabasaba imbabazi cyane ku turenge twose twibonekeje muri ano makuru ntibyatuvuye ko byavuye ku buhinga bw'ivyuma hariho n'inkuru nari nabemereye muri ano mu ntango y'ano makuru aho twari kugaruka ku gikorwa cyo kurekura abanyororo mu gihugu cy'u Burundi ntimwashoboye kuyumva ariko ndayibemereye igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ico gihe turaza kwikubita agashi ku turenge twose mwumvise muri ano makuru haba amakuru twabemereye ntitubashikirize haba amakuru mwumvise akaza arakatigwa hagati ni kwera ikibazo cy'ubuhinga bw'ivyuma ndabona hariya hakurya mu buhinga bw'ibyuma hari abayenjeniyeri batandukanye bari baragerageza kugikemura turizera ko saa moya n'iminota mirongo itatu kizoba cakemutse na lidiyani na ninahazwe nongeye kubisigura ko ku izina rya bagenzi bacu bose kutunenge mwumvise muri ano makuru yabashikiriye kubera nadiya taha n'abayenjeniyeri bari kumwe mu buhinga bw'ibyuma turongera saa moya n'iminota mirongo itatu twemera kwikubita agasha